Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mwiriwe nshuti muduteze amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya ingingo leta y'u rwanda yafashe yo kudashingira ku mirwi ijanye n'ubushobozi bw'abanyagihugu ku bashaka kuja muri kaminuza ndetse no ku zindi mfashanyo leta igenera abanyagihugu yanezereje abavyeyi bavuga ko bafise amikoro make iki kintu kizaba ikintu cyiza cyane mwarimu umushahara we leta irawuzi ariko turacyafite imbogamizi umwana wa mwarimu kugira ngo azige ashobore umwarimu amurire kaminuza mu mushahara we ni ikibazo ibingibi byaje ubu ngubu bizorohera umwarimu kuko umwarimu ntabwo ari umuntu uri hejuru w'umukire nta nubwo ari n'umukene cyane abo ni bamwe mu babyeyi bavuga ukuntu bakiriye iyo ngingo ya leta y'u rwanda umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya uganda bobi wine avuga ko abasirikare binjiye imuhiriwe muri icyo gihe ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku munsi wa kane muri uganda vyatanguye gutangazwa amwe amwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi umunyapolitike atavuga rumwe na leta ya uganda bobi wine yatangaje ko abasirikare binjiye imuhiriwe uno munsi ku wa gatanu muri icyo gihe perezida wa uganda yoweri museveni avuga ko ari imbere ya bobi wine mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku wa kane hisunzwe ibiharuro vya mbere bivuye mu matora iyo nkuru yayitangaje ku rubuga Twitter amasaha makeya nyuma y'uko amenyesheje ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo ku wa kane yibwe kandi ku buryo bwose bwemewe n'amategeko bushobora gukoreshwa mu ntumbero yo kurwanya ibyavuye mu matora harimo imyiyerekano irangwa n'amahoro yavuze ko ari we mu perezida yatowe kandi ko ibiriko bitangazwa byose ku matora yabaye ejo ku wa kane bitagira ishingiro amenyesha ko atankeka ko batsinze Museveni avuga ko ari umutegetsi atwaza agahotoro Bobi Wine yavuze ko azotanga ivyemezo vyerekeye busuma n'utundi tunenge vyibonekeje mu matora y'ejo ku wa kane niyo internet yugawe umunsi w'imbere y'amatora yasubira kugurugwa mu gihugu ivyatangajwe n'urwego rujejwe amatora uno munsi ku wa gatanu bigaragaza ko yoweri museveni ari imbere ya bobi wine bifatiye ku biharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora biturutse mu ca gatatu c'ibibanza vy'amatora museveni avuga ko yaronse ibice mirongo itandatu na bitanu kw'ijana vy'amajwi mu gihe bobi wine afise ibice mirongo ibiri n'indwi kw'ijana abakandida barashobora kwitwarira ivyavuye mu matora muri sentare nkuru y'igihugu perezida yatowe wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden yaraye atangaje umugambi wo guhangana na virusi ya korona n'ingaruka zayo yatangaje ko kwemeza amategeko afasha abanyamerika muri ibi bihe by'icyo kiza no mu bibazo by'ubutunzi cyateye ari igikorwa cyihutirwa ibindi na mugenzi wacu eugene mukankusi umugambi wa biden ukubiyemo amadolari igihumbi na magana ane kuri benshi mu banyamerika hari kandi azahabwa amashuri kugira ngo azabashe gufungura nta nkomyi no gushyiraho gahunda y'igihugu y'inkingo uwo mugambi urimo kandi amadolari magana ane abatakaje imirimo bazajya bahabwa buri cyumweru kuzageza mu kwezi kwa cyenda harimo kandi guha inkunga y'amafaranga abakora ubucuruzi buciriritse cyane cyane ba rwiyemezamirimo bo mu bundi bwoko batari abazungu umugambi wa biden itsinda ry'inzibacyuho risanga uremereye ariko ushobora kugerwaho ku kigereranyo ubarirwamo miliyari imwe na miliyoni magana cyenda z'amadolari yose hamwe nk'uko itangazo ryasohotse mbere y'ijambo rya biden ribigaragaza uwo mubare abo mu ishyaka ry'abarepubulikani hari hashize igihe gito bavuze ko uri hejuru cyane bikabije biden yamaze gushyiraho intego yo gutanga inkingo miliyoni ijana mu minsi ye ijana ya mbere atangiye kuyobora igihugu guhera ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere umugambi we yatangaje mu mugoroba w'ejo kuwa kane urimo kandi miliyari makumyabiri z'amadolari hakubiyemo azahabwa ibigo by'abaturage n'uburyo bwimukanwa bwo gutanga inkingo mu bice byitaruye ku bufatanye na leta na guverinoma z'aho ibikorwa bizabera biden arahamya ko ari igikorwa kitoroshye igihugu kigiye guhangana nacyo bwa mbere ugereranije na mbere afite kandi umugambi wo gukomeza gahunda ye y'ingoboka yagezaga mu kwezi kwa cyenda izanagera ku bantu basohowe mu macumbi n'abambuwe amazu na za banki azatanga amafaranga yo gufasha abaturage kuriha amacumbi n'ibindi byangombwa nk'amazi n'umuriro amerika yabaruwemo abantu barenga ibihumbi magana atatu mirongo inani n'umunani bishwe na covid cumi n'icyenda hakurikijwe imibare itangazwa n'ikigo johns hopkins gikurikirana ibya virusi ya korona hashize kandi amezi arenga abiri igihugu gihanganye n'ubwandu buri ku gipimo cyo hejuru bitigeze bibaho muri iki cyumweru gishize ku kigereranyo abari banduye biyongereyeho ibihumbi magana abiri mirongo ine na bitanu banduye bwa mbere n'ibihumbi bitatu magana atatu bapfa buri munsi nk'uko kaminuza ya Johns Hopkins ibivuga imibare y'abinjira ibitaro kubera covid cumi n'icyenda iri hejuru bikabije urakoze eugenie ayo yari amwe amwe mu makuru makuru makuru bavugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika i washington dc mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cya interineti aricyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri uganda umunyapolitiki atavuga rumwe na leta bobi wine yatangaje ko abasirikare binjiye imuhiriwe uno munsi ku wa gatanu muri icyo gihe ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo kuwa kane muri uganda vyatanguye gushikirizwa perezida museveni avuga ko ari imbere y'uwo bahiganwa bobi wine museveni avuga ko yaronse ibice mirongo itandatu na bitanu ku ijana vy'amajwi mu gihe bobi wine afise ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana bifatiye ku biharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora biturutse mu ca gatatu c'ibibanza vy'amatora mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye n'umumenyeshamakuru wacu ignatius bahizi ari i kampala ubu ndahangaha kuri Cambogo University aho komisiyo ishinzwe amatora irimo gutangariza no kubarurira ibirimo kuva mu matora y'umukuru w'igihugu hamwe n'abadepite amatora yabaye umunsi w'ejo ku wa gatatu kandi umukuru wa komisiyo ishinzwe amatora Justice Byabakama Simon amaze mu kanya gashize gutangaza uko bihagaraye atubwiye ko bamaze kubarura ibigira amajwi agera ku bice mirongo itanu ku ijana by'abantu bose batoye mu gihugu kandi uko bihagaraye ubu ngubu atubwiye ko perezida museveni ari we uri imbere cyane kuri ibyo bice mirongo itanu by'amajwi amaze kubarura perezida museveni afite mirongo itandatu na kabiri ku ijana n'uduce turindwi hanyuma akaba akurikiwe na bobi wine cyangwa se caguranye robert ushaka nup n'ibice makumyabiri n'icyenda ku ijana amakuru atugeraho ignatius aravuga ko ayo majwi atakiwe neza na kandida bobi wine
kandida bobi wine ntabwo yakiriye neza ndetse n'abandi bantu benshi bayamaganye bavuga ko uku gutora kwabayemo uburiganya bwinshi cyane kandi cyane cyane kuba leta yafunze interineti hose akaba abantu badashobora guhanahana amakuru barimo kubaza se aka kanama gashinzwe amatora kicaye hano kampala amakuru y'amajwi ahantu batoreye ko ngaho uganda ni igihugu kinini cyane ayo majwi ari kubageraho gute ko ibijyanye n'itumanaho byose byahagaritswe akaba rero bavuga ko bobi wine we yabanje yahise abyamaganira kimwe mu nama nubwo yarigomba kuba inama y'amakuru ariko hari amagambo yasohoye abivuga akimara kubyamagana atubwira ko yahamagaye abantu bamufashije mu ishyaka rye bamufashije gushaka amajwi kugira ngo bafate umwanzuro ku kigiye gukurikira ariko akimara kubivuga igisirikare n'igipolisi bahise baguta urugo rwe nk'uko bobi wine yatubwiye ngo burira ku rupangu rwiwe binjira imbere nuko bafata bamwe mu bamurinda hanyuma bashyira na bariyeri hanze y'urugo rwe kugira ngo hate kugira umuntu uhagera kandi ibi byaje kwemezwa n'umuvugizi w'igipolisi muri kampala bwana patrick onyango aya matora yo muri uganda ignatius nta ndorerezi z'amahanga nyinshi zayakurikiranye uretse indorerezi z'umuryango wa afurika y'uburasirazuba hari icyo zitangaza kuri icyo kibazo
kuri ubu indorerezi ntacyo zari zatangaza ntabwo ari n'izo muri afurika y'uburasirazuba zonyine hari n'izo muri mu muryango w'abibumbye united nations hari izo muri igad intergovernment authority on development muri rusange afurika yose abantu benshi muri afurika imiryango itandukanye muri afurika yohereje indorerezi uretse indorerezi zo ambasade ya amerika hano y'ubwongereza na n'ahandi nibo bavuze ko batashoboye kohereza abantu kureba uko aya matora arimo kugenda ariko uyu munsi ubwo ukuriye komisiyo y'amatora yatangazaga bamwe muri aba muri aya mambasade yari yohereje abantu intumwa zabo zari zihari ndetse n'ibihugu bitandukanye byo muri afurika bifite ambasade hano nabyo byohereje intumwa zazo bicaye mu cyumba aho barimo gutangariza aya majwi kuko uyu munsi atangaje ibaye inshuro ya gatanu atugezaho ukuntu amajwi arimo kugenda ariko abo bose ntacyo baravuga kugeza na n'ubu baracacecetse ntacyo bari batubwira ku byo baba babonye n'ukuntu byaba byagenze muri aya matora muri make cyane umutekano wifatutse i kampala
nta kintu cyari cyahindukaho cyane kuko byari bimeze ejo ku munsi w'itora ariko mu mujyi wa kampala bigaragara ko abantu ari bakeya cyane ibikorwa ntabwo byari byasubira nk'uko byari bihoze abasirikare babona imirongo y'abasirikare n'abapolisi banyuramo bazenguruka bamanuka bazamuka abandi baja hirya no hino hari imbunda ziremereye za ruturanye zimwe zimwe bagiye bashyira hirya no hino mu mujyi bigaragara ko umutekano uriho ariko kandi ikindi twaje kuva ku ruhande rwa bobi wayini ni uko abantu be benshi cyane bo mu mujyi bafunzwe akaba abantu ngo abantu hafi abantu basaga igihumbi be baba barafunzwe niko avuga ariko ibi ntabwo twashoboye kugira ngo twe tubyimenyere ku rundi kuko ntabwo polisi ibyemeza turagushimiye ignatius bahizi i kampala murakoze cyane namwe mr karekezi
mu rwanda ikigo kijejwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego zo hasi roda gitangaza ko imigwi mishasha abanyagihugu bamaze abanyagihugu bamaze gushirwamwo bifatiye ku bushobozi bafise bitazosubira gushirwaho ku bashaka kuja muri kaminuza ndetse no kuzindi imfashanyo leta igenera abanyagihugu i kigali inkuru y'idonido yateguwe na asumta kaboyi mu rwego rwo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe bishya ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze roda kiratangaza ko ibyiciro bishya by'ubudehe abaturage bamaze kwishyira bitazongera gushingirwaho mu kubagenera ubufasha madamu nyanabagaga claudine uyobora roda asobanura ko gufasha abaturage byaba mu kurihira abanyeshuri gutanga ubwisungane mu kwivuza n'izindi serivisi abaturage bakeneraga kuri leta bitazongera gushingira ku rwego rw'icyiciro cy'ubudehe bashyizwemo kwaka buruse icyo abanyarwanda bari banenze ni uko iyo buruse iyo nguzanyo n'ubundi yahabwaga uwo muri da cyangwa yenda nkoresheje ibyiciro dushoje yahabwaga uwo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri uwo muri ca mu cya gatatu ntayihabwe icyo bivuga ni iki bivuga ko icyo gihe hari abana bacikanwaga nicyo batubwiye abaturage baratubwiye bata abana bo muri kategori ya gatatu n'iya kane yenda bafite ababyeyi babasha kubona ibibatunga ariko ntibabashe kwishyura kaminuza barimwa baracikanwa n'ayo mahirwe ubwo rero uyu munsi ba bana bo mu cyiciro cyo hasi gikennye cya da na ca ayo mahirwe barayafite n'ubundi bari bayafite ariko hiyongeraho abana bo muri ba na a nabo bashobora guhabwa inguzanyo icyari cyagaragajwe cyane cyane ni abantu bari muri kategori ya gatatu bavuga cyane cyane abarimu bati umwarimu ashobora kubona ibitunga abana be ariko yenda ntafite ubushobozi bwo kwishyura kaminuza aho niho hari hagaragajwe cyane nk'imbogamizi mu byiciro by'ubudehe byabanje uko byari bine wasangaga abaturage batari bake bifuza gushyirwa mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri kuko ababibarizwagamo aribo bagenerwaga ubufasha byatumaga abatarabishyizwemo bahorana intimba ndetse bagahora basiragira ku buyobozi basaba guhindurirwa bashyize mu cya gatatu ariko ntakwiye noneho nsaba gushyirwa mu cya kabiri umuntu w'umuhinzi udafite imodoka udafite iduka yaba afite ubukirekire kujya mu byiciro batubwira yuko ari uburyo bwo kudufasha kuko umuntu azajya muri mituweli leta isobanura ko mu byiciro bishya biriho ubu bitazashingirwaho kugira ngo umuntu ahabwe inguzanyo yo kwiga cyangwa ubundi bufasha hari benshi bishimiye cyane izi mpinduka cyane cyane abagaragaraga mu byiciro byo hagati by'abadakize kandi ntibabe n'abakene nyakujya bo gufashwa aba ni nk'abarimu abavuganye n'ijwi rya amerika bagaragaza ko abana babo batashoboraga kwiga ko babaga batari mu cyiciro cy'abafashwa kandi nabo badafite ubushobozi bwo kubarihira kaminuza iki kintu kizaba ikintu cyiza cyane mwarimu umushahara we leta irawuzi ariko turacyafite imbogamizi umwana wa mwarimu kugira ngo azige ashobore umwarimu amurihire kaminuza mu mushahara we ni ikibazo ndetse hari n'aho bidakunda no muri za segonderi nabwo na segonderi kikaba ikibazo abenshi usanga nta bushobozi bafite bwo kubishurira iniverisite ubwo abana bakaba mu rugo gutyo bakagarukira kuri segonderi gusa ibi ngibi byaje ubu ngubu bizorohera umwarimu kuko umwarimu ntabwo ari umuntu uri hejuru w'umukire nta nubwo ari n'umukene cyane ariko umwana uzagira amahirwe yo gutsinda azaba afite amahirwe yo gusaba inguzanyo akiga nk'abandi kubera izi mpinduka cyane cyane izishingiye mu guha buruse abanyeshuri umuyobozi wa komisiyo ishinzwe amashuri makuru na kaminuza madamu rose mukankomeje aherutse gutangaza kuri radiyo y'igihugu ko kubera izi mpinduka zabaye mu byiciro by'ubudehe abana bose bagahabwa amahirwe yo gusaba kwiga muri kaminuza ku nguzanyo kandi hagashingirwa ku bushobozi bwa buri wese byatumye umubare w'abasaba kujya muri kaminuza uzamuka imibare yatangajwe igaragaza ko abanyeshuri bagera ku bihumbi makumyabiri na bitandatu aribo basabye kwinjira muri kaminuza y'u rwanda mu gihe mbere babarirwaga mu bihumbi cumi na bitatu ibyiciro by'ubudehe byahindutse byavuye kuri rimwe kabiri gatatu n'icya kane aho ubu byabaye bitanu kandi bikabarwa hakoreshejwe inyuguti a b c d na e abakize cyane muri ibi byiciro bishya babarirwa mu nyuguti ya a nababasha kwinjiza amafaranga y'u rwanda ibihumbi magana atandatu haba ku mushahara bahembwa umutungo winjira uva mu bindi bikorwa cyangwa se umuntu ufite ubutaka mu mujyi bungana na hegitari imwe no kuzamura cyangwa afite ubutaka mu cyaro bungana na hegitari icumi no kuzamura cyangwa akaba abasha kwinjiza ariya mafaranga mu bikorwa by'ubworozi icyiciro cya b kirimo abinjiza kuva ku mafaranga ibihumbi mirongo itandatu na bitanu kugeza kuri magana atandatu cyangwa se umuntu ufite hegitari imwe kugera kuri hegitari icumi mu cyaro cyangwa afite metero kare magana atatu kugera kuri hegitari imwe mu mujyi icyiciro cya sewu kirimo agomba kuba yinjiza hagati y'ibihumbi mirongo ine na bitanu kugera kuri ibihumbi mirongo itandatu na bitanu cyangwa se afite kimwe cya kabiri cya hegitari kugeza kuri hegitari imwe mu cyaro cyangwa akaba afite metero kare ijana kugeza kuri metero kare magana atatu mu mujyi icyiciro cya d cyo kirimo uwinjiza ibihumbi mirongo ine na bitanu no gusubiza hasi ku kwezi cyangwa se ufite ubuso buri munsi munsi ya kimwe cya hegitari mu cyaro n'ubuso buri munsi ya metero kare ijana mu mujyi icyiciro cya e nicyo kirimo abafashwa abasobanuriwe ibyiciro by'ubudehe bishya bavuga ko ari icyiciro cyihariye kirimo ingo z'abantu badafite ubushobozi bwo gukora kubera imyaka bafite ubumuga bukabije cyangwa indwara zidakira kandi nta mitungo bafite cyangwa ahandi hantu bakura ibyo bakeneye mu mibereho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu gihe amashuri mato mato n'ayisumbuye muri repubulika ya demokarasi ya kongo amaze ukwezi yugawe kubera virusi ya korona bamwe mu babyeyi bo mu ikambi ya rusenda bifuza ko amashuri yokugagwa kuko abana babandanya kuzerera ku kiyaga tanganika kubera kutiga umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yavuganye na bamwe mu babyeyi bo mu ikambi ya rusenda iki kiza cya korona virusi ikitiwe abana bacu bariko barayerera birigwa mu masenema babaye mayibobo nawe nk'utagira se we ari umuvyeyi nyina wenyene gusa nta jambo abandi birigwa kwiba mu mihana y'abantu umuvyeyi ntakirya udufaranga rose no kuza kuriha amande y'umwana yibye ugira gutya ngo umwana wawe yibye ngo zana mirongo itanu zana mirongo ibiri natwe turabarefije nimudutabare abana basubire ku mashuri umwana avuye ku ishuri aza yarushe agashikira kuvoma amazi umwana agashikira koza amasahani ariko ubu umwana ahera asizere agashika asizere ari mu isenema ku bijyanye n'abana bacu cyangwa se ku bijyanye n'amashuri turabye kumva buri mwaka amashuri arugagwa buri mwaka amashuri arugagwa ngo kubera ikiza cya korona ese icyo kiza cya korona turatangazwa turibaza n'icyo kiza cya korona kigenda kiraba ahantu hari abanyeshuri mu mashuri niba gifata abanyeshuri gusa ntituramenya kuko umaze kubona amashuri yugaye ugasanga amasenema aruguruye ugasanga amasoko ariko ararema amashengero ariko arinjira mugabo abana bacu bakaguma mu ibarabara buri munsi bari ku matanganyika bafatiweyo bibye ahandi abana bari mu masenema niho bakura ubusutwa ubushirasoni turababazwa cyane no kumva abana bacu birirwa mu ibarabara batiga baduhenda ngo ni korona mu gihe tumva ko korona yo bifata abantu bakuze ntiturumva abana bafashwe na korona ese ko batwugarira amashuri buri munsi bazivuganye na korona ko iyo korona izo ziragenda iraba ahantu hari amashuri akaba ariyo ifatira abanyeshuri ibyo biraturabaza cyane rwose dusaba ko batwugurura amashuri abana bacu babandanye amashuri bige iyo korona niyaza bazoyigwanye nk'uko bagwanyiriza n'aba n'ahandi mugabo abana tubone ko ari mu mashuri by'ukuri turahangayitse turateshejwe n'abana bacu ngaha mu nkambi ya rusenda kubona abana birirwa mu mabarabara abana birirwa ari abamayibobo mu ibarabara mu gihe hari ikibanza cyo kwiga bari bafite sendurwa yo kwiga twaratangaye cyane ahubwo kubona abana bacu bamaze kuba mayibobo basigaye birirwa bayerera mu mabarabara birirwa kuri tanganika atakazi bafise kandi leta yari ikwiriye kuraba uburyo bakwiriye kurwana urugamba rwo ari rwo rwose kugira abana bacu bige kubera ko izi saha amaso- amasoko ararema ububare burakorwa amashengero aruguruye ese kubera iki abana b'iwacu bo batokwiga ni igiki leta yafatiye amashuri icyo twasaba nk'ababyeyi leta nikore ingufu zayo zose ibyo bya korona korona ntabwo yoba mu mashuri gusa itabaye mu masoko no mu mashengero cyangwa no mu bubare icyo nicyo twarira ababyeyi kugira abana bacu babandanye biga hariho nka bamwe twari dufise nk'abana biga ku mashuri y'ikiganga inundu uyu munsi twaza twamaze no kuriha amahera y'igitse ariko kugeza ubu abana baricaye aho rero n'agahinda n'umubabaro kubona amashuri yugagwa ariko tukabona ibindi bikorwa byose by'abantu baba bakoraniye hamwe bibandanya amasoko ububare reka n'ibindi byinshi tukabona birabandanya ariko amashuri yoyo akaba niyo agirante akaba niyo ashobora kugagwa mbe icyo kintu gitumye amashuri yugagwa gihera mu mashuri gusa yaba atari gihera muri bose bayugarira n'ibyo byose kugira na twebwe ababyeyi turereye ku mashuri tubone tikweri nimba aya mashuri yugawe n'ibindi byose byarugawe amasoko ububare ariko dutangazwe no kubona hugagwa ayo mashuri gusa abana bakicara muhira uyu munsi abana babaye ibirara uyu munsi abana nubwo bicaye muhira nta gikorwa badufasha ni abo kwangara gusa mu mwanya ukaza ubona umwana wawe azi yafashwe ku kuboko ngo yavunye ikigori cya naka ngo yateye ibuye uwundi mwana naka ariko mu mwanya bari ku ishuri bajya ba ba- ba- bajya abarimu nabo badufasha kurera mu masaha abana basohotse natwe ababyeyi tukarera ariko uyu munsi dufise agahinda n'umubabaro kubona abana bicaye mu mihira abana rero bagiye gutsika ibibandi dusaba yuko boyugurura nk'uko nyine baretse ayo masoko n'ububare ba- bakaba bahaye barakora n'abo bana nabo nibabareke bige nk'uko n'ubwo bubare buhaye burakora mbere uko ndiko ndabibona ndumurekope ndiko ndabona abana benshi cyane ubu u- abana b'abakobwa bariko birirwa mu bubare birirwa bariko baratamba imiziki kubera yuko ata mashuri ni ukuri twosaba abantu boba bashobora kurwanya ico kiza ca korona badufashe kabisa bakigwanye barabe n'ukuntu bashobora gukingira abana boshobora kwirirwa mu mashuri bakaza baragenda birirwa buke- bake bake mugabo bakabandanya bariko bariga ico nico- nico gisabo ciwanje mbona nosaba kuko vyasa abana bose bari mu ma- mu ma- mu- mu- mu- mu nganda birirwa kuroba abana b'abahungu ndiko ndaraba eh, iki kintu cyo kugara amashure ariko ndabye hirya no hino nkabona amasoko akora ukuri kwamye eh, ububare bukora ukuri kwamye amash- amasengero akora ukuri kwamye nca mbona ko ari nk'inkinamico kuko urabye nk'ayo masoko yoyo nta ngamba zo kwikingira eh, ico kiza ca coronavirus zihari nta mazi ahari yo gukaraba eh, ku bintu bijanye no ku- no gukinga ico kiza kabisa urabona yuko bita- bitibonekeza m- muri ivyo bibanza ariko nkaca ntangara mbonye amashure ariyo bafatiye ingamba zo kuyugara ahubwo ngira ngo ntibashaka yuko porogaramu yo kwiga ibandanya muri ibi bihugu tu- tuvuga vyo muri afurika kuko ndiko ndaraba ndabona ko ari ibintu biteye ubwoba cane tugushimire vedasite muri iki gihe biboneka ku kwiyongera kw'abandura ikiza cya covid cumi n'icyenda kurushiriza kwiyongera umunsi ku wundi ijwi rya amerika yabategura ikiganiro kigufi ku buzima kigaruka kuri icyo kiza umumenyeshamakuru wacu eric bagiri ubusa yagiranye ikiganiro cyihariye n'umwe mu barwaye icyo kiza atera yoroherwa mbere anaganira n'umuhinga mu ndwara z'ibyaduka tubahe umwanya ngo batege amatwi mbahaye ikaze mu biganiro byacu hano ku ijwi rya amerika kuri uyu munsi reka turebe ku cyorezo covid cumi n'icyenda uko gihagaze mu rwanda mu buryo bw'imibare kuva iki cyorezo cyaduka ku butaka bw'u rwanda umwaka ugiye gushira kimaze kwandura abasaga ibihumbi icyenda magana cyenda abagikize nabo ni hafi ibihumbi birindwi ariko nanone kirivugana abatari bake kuko ababarirwa mu ijana na makumyabiri n'imisago cyamaze kubahitana radiyo ijwi rya amerika muri iki kiganiro kigufi n'umwihariko yahuye na bwana na Claire ntwari umwe mu banyarwanda bagize ibyago byo kwandura iki cyorezo covid cumi n'icyenda ariko arasa n'ugenda agikira icyo nakubwira ni uko ni indwara ibabaza umubiri iraryana ugira ibimenyetso byinshi cyane nk'ubu ntabwo nabivuga ngo mbirangize kubera ko ni ibintu biguhuriraho ari byinshi cyane cyangwa se ni- n'izo ndwara zindi nazo zigutera ibindi bibazo byinshi cyane Eh, harimo no kwiheba harimo no, no ku- kumva yuko isi ikuguyeho ujya mu kintu kimeze nk'akato ugasanga abantu bagucitseho nta muntu muvugana nta ugusura ndetse nawe ugeraho wumva ko ushobora kuba wiyanze kuko uvuga uti ejo nzapfa kubera ko hari abantu benshi cyane uba ubona bapfa b- banduye nkanjye harabona ari nzi mbona barimo barapfa mbazi neza nka- nkakurikira amakuru bakambwira bati aba ni kovidi ibahitanye ariko ko nkasanga nibyo nkavuga nti nanjye ejo nzapfa urumva ugira ibibazo byinshi cyane kubabara k'umubiri ukagira n'ako gahinda ko kuvuga ngo eh, ejo ntabwo nzaramuka ejo nzapfa ejo nzagira gute biba bibabaje cyane ni ikibazo gikomeye cyane rero usoreje ku kintu nari bukubazeho ubundi baravuga ngo kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda mu yandi magambo ntaho bitaniye no gusinyana amasezerano n'urupfu kuba ugira ngo buke wumve nakarapfuye nakarapfuye wiyumva gute byarushagaho kugutakariza icyizere byabaga bimeze bite mu yandi magambo Eh, mu by'ukuri ni, ni nacyo ki- kintera ubwoba nk'iyo mbonye leta irimo kubwira abantu iti nimwubahirize amabwiriza nimwitware neza mwambare agapfukamunwa mwirinde ahantu hari abantu benshi cyane mukaraba intoki ukabona kenshi abantu barimo barabikerensa ibi bintera ubwoba kubera ko nk'uko wari ubivuze cyangwa se nk'uko byakwiye kuba bisobanuka ubundi umuntu wanduye covid cumi n'icyenda uko nabibonye muri iyi experience nabonye aba ameze nk'usinyanya amasezerano n'urupfu kubera ko anytime ashobora gupfa iki ni icyorezo kigufata nk'uko nakubwiye ko nari mfite umuriro ukomeye cyane eh, bishobora kugeraho nka nijoro ugahita uhera umwuka umwuka ugahera burundu icyo gihe rero iyo umwuka uheze urapfa amahirwe yo kubaho aba ari makeya kandi noneho hakiyongeraho kuba nta muntu uba ugukurikiranira hafi ako kanya wenda uvuye ngo muri kumwe kuko eh, wenda nka mbere abantu babaga bari muri treatment center bakabatwara bakaba barimo kubitaho ariko muri kino gihe uba uri iwawe mu rugo wenyine Eh, urumva rero eh, no gukomeza kugenda umuntu asoma uri kureba kuri internet uri kureba ukuntu abantu bahitanywe na covid nabashaga kubyumva yewe rero wabashaga kuba mbizi neza ko ari byo kuko byabaga birimo kunkorerwaho nabaga mfite ubwoba mvuga nti ejo nanjye baranshyira kuri lisite eh, y'abantu bitabye imana baranshyira kuri lisite y'abantu barembye cyane ujya wumva aba- hari ubwo abayobozi bashinzwe kurwanya covid barimo bavuga ati dufite umubare w'abantu runaka barembye cyane bariya abantu baba bari kuri risike ikomeye cyane kubera ko urupfu ruba rurimo rurabagera amajanja ugerageje guhina amagambo wavuga ko aho wari uri mu kato ka wenyine niki cyagufashije kugira ngo wongere kugarura ubuyanja ikintu navuga yuko cyamfashije mu by'ukuri ni imana yonyine kubera ko nta muti ushobora kunywa ngo umbwire ngo uraza kuza gukira nta rukingo ntawe uri buze kuza kugukingira ni imana yonyine ku mwanya wa mbere nicyo kintu navuga cya kabiri ibyo kunywa ni uko nageragezaga kunywa ibintu bishyushye kunywa icyayi kirimo tangawizi eh, n'indimu eh, ugashyiramo indimu nyinshi cyane nageragezaga gushaka imbuto imbuto kubera ko imbuto zongera ubudahangarwa bw'umubiri hanyuma zikabasha kuba zaca intege kino cyorezo numva n'ibyo ngibyo nakoraga ikindi kintu ni ugukora siporo hari n'ikindi kintu uh, uretse ko wenda ntazi niba abantu bose babikora eh, hari ibintu byitwa kwiyuka mu kinyarwanda hari ukuntu bajyaga barwara bakafata ibiti by'inturusu bagafata n'ibindi bitandukanye by'amoko atandukanye noneho bakabicanira hanyuma bakaba babyiyuka nka kuri uyibona muri za sitimu bi- biba bimeze ni amasawuna umuntu agerageza kubyikorera mu rugo kubera ko ntabwo ushobora kujya hanze wenda ngo ubikoreshe ahandi hantu ikindi ni ukurya neza indyo yuzuyemo intungamubiri zikenewe kugira ngo umubiri ubashe kuba waresisita kuri ya virusi ishobora kuba ya- yari yinjiyemo ariko impungenge zihari eh, ndetse eh, binateye iki kibazo gikomeye cyane bishobora no gutuma n'abantu bapfa benshi kurushaho ntabwo ibyo bintu byose abantu bashoboye kubikora twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cyihariye uhaye radiyo y'ijwi rya amerika Ah, ngerageje kukubwira ibigaragara mu mbuga nkoranyambaga aho abantu babahurira ubona banenga ko habura ikintu cy'ubukangurambaga bw'abahanga bajye kuri za televiziyo basobanure uko iki cyorezo cyandura ububi bwacyo ndetse haboneke n'abantu benshi bagitangaho ubuhamya kugira ngo rubanda barusheho kukirinda icyo cyuho nawe urakibona niba ukibona wabwira icyo ubutegetsi cyangwa se inzego zibishinzwe nkawe bahuye n'icyo kibazo Eh, urakoze ubukangurambaga burakorwa abantu barigishwa babwirwa kwirinda ariko wakwibaza ngo kubera iki kugeza na n'ubu ngubu hakiriho imyumvire y'abaturage batarumva yuko icyorezo gihari batarumva yuko cyica yaba abantu bize yaba abatarize kugeza na n'ubu ngubu uracyaganira n'umuntu kandi ari umuntu wize akakubwira ati iki ni ikibazo cya politike ati ni ibintu by'abanyaburayi n'abanyamerika utamenya icyo bagamije kandi ubwo ubikubwira n'umuntu wize noneho ukibaza icyo umuturage we avuga umuturage we nawe arakubwira ati ibi bintu ntago bibaho ni ibintu barimo kudushyiraho igitsure gusa ni ukuvuga ngo ubukangurambaga bwarakozwe ariko hakenewe mu by'ukuri gushaka sitarateji zo kumvisha abantu ko icyorezo gihari kandi ko kirimo kirica abantu atari ukubabwira gusa ngo nimwirinde atari ukubabwira gusa ngo nimwambare udupfukamunwa atari ukubabwira gusa ngo nimushake sanitayiza atari ukuvuga ngo saa moya nimube mwakinze ni ingamba nziza zakozwe ariko zigomba guherekeza ikintu cyitwa uh, kwigisha gushyira imbaraga cyane cyane mu kwigisha abaturage ndetse hagashakwa uburyo abantu bashobora kumva ibintu kurushaho nshuti mwese muduteze amatwi aha niho dusozereje amakuru yacu yo kuri saa ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana ijwi rya amerika nshimira bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye fide niyo ngabo